iyi ni radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye z'aya makuru y'umugoroba leta y'uburundi iraburira abanyagihugu bambukana ibicuruzwa mu rwanda ko bazahanwa nk'abanzi b'igihugu ujyana ibintu mu rwanda akabijyanayo azaniye n'inyankaburundi igihugu cy'u rwanda ntacyo dupfa dupfana ntaho duhurira n'u rwanda twebwe igihugu kibitse abansi bacu abagombye kudusubiza mu ihumbi mukabandanya mukigaburira mukigemurira mumva muri ko mushaka dushirayo kareme wizo zambura amatara w'intara ya cibitoke mu rwanda haravugwa agatsiko k'abanyarugomo gateza umutekano muke mu karere ka musanze ijwi ry'amerika yatohoje uko ikibazo kifashe ubusanzwe abantu bagira umutima ku ruhande rw'ibumoso muri iki kiganiro murumva uwufite ku ruhande rw'iburyo abaye uhate ni mu kiganiro bungabunga ubuzima leta y'uburundi iraburira abanyagihugu bambukana ibicuruzwa mu rwanda ko bazahanwa nk'abanzi b'igihugu urugero ni mu ntara ya cibitoke ihana imbibi n'akarere ka rusizi mu rwanda pierre clavera niyo nkuru buramatari w'intara ya cibitoke yabwiye abatwara amakomine amazone n'imitumba yose igize iyo ntara ko abafitiye ubutumwa yahawe n'umukuru w'igihugu ari ku mugwa mukuru wa komine mugina kuri uyu wa kane kareme bizoza yamenyesheje ko uburundi butifuza ko hari ikidandazwa na kimwe gisubira kurenga urubibe kija mu gihugu kibanyi cy'u rwanda gifatwa nk'umwansi ujana ibintu mu rwanda akabijanayo asaniye n'inyakaburundi igihugu cy'u rwanda ntacyo dupfa dupfana ntaho duhurira n'u rwanda twebwe igihugu kibitse abansi bacu abagombye kudusubiza mu ihumbi mukabandanya mukigaburira mukigemurira mumva muri ko mushaka dushiraye birateye isoni ariko aho rero ngaruka ku ndongozi nta kuntu na kumwe umuntu usigurira ko umuntu yovana ibintu ino akajyana akabijyana mu rwanda mutamunsi abatware bo hasi nabo babwiye burumatari wa cibitoke kugwa rudandazwa rw'amagendo rukorwa n'abantu bakomeye kandi bafise izindi nguvu zirenze izabo bajejwe intwaro kuko iyo bababujije bagirirwa iterabwoba ubu ni umukuru wa zone nyempundu muri komine mugina mwaho gushika uyu munsi turashaka fise ikibazo kijanye n'uko n'uyu munsi ushobora gufata frode n'ubuzima bwawe ukaba wobubura ubuzima bwawe umuntu aho naho ubivuze gute je naragize ingorane itabaho n'umukuru w'umutumba nkibaza ko bishikiye umukuru w'umutumba bizogenda gute kumwene gihugu je naramenaguriwe urugi basigamo interakiti yo kunyica n'umuryango wanje wose ibidandazwa vyama vyajabukanywe mu Rwanda bivuye mu cibitoke birimo cane cane ivyamwa imboga n'inzoga bishogwa cane cane mu isoko rya Bugarama mu karere ka Rusizi mu Rwanda isoko risanzwe rigizwe ahanini n'ibice birenga 80 kw'ijana vy'abarundi abakunda gufata iyo nzira baba abatwara imodokari cyangwa abadandaza bavuga ko kuva imipaka yugawe n'uburundi mu ntango z'uyu mwaka inzara iri mu kubica kubera akazi kabo kahagaze iyo umupaka wakora twarashobora utukori mu rwanda tugashora utumanderena mu rwanda tukaronka utu dufaranga twabasha kuronka utudagara tw'abantu ngubu dusa n'abantu twishe dusa n'abantu baboshwe icyo umuntu adafise hariya arasimbutse hariya arakironka kandi nabo icyo badafise hariya mu rwanda barasimbuka hano bakakironka imodoka imodoka yahora ijayo igakurayo ibishobora kumufasha cyangwa se bigafasha umuryango mu gihe aba ari umushoferi nka jenda umushoferi guhera icyo gihe byaciye bicumbagira iryo yugagwa ry'umupaka ryatumye ndetse iryo soko risa n'iritagikora neza nk'uko vyemezwa n'abanyarwanda babibugarama no hafi y'umupaka u rwanda ruhana n'uburundi mbere nyene barezaga bakazana imyaka ino natwe tukajyayo tukabahahira nabo ibyo bakeneye mu rwanda bakabitwara natwe ibyo dukeneye tukabizana hano twaha bakuraga amafaranga turi munsi y'amafaranga ibihumbi bibiri ku munsi ariko ubu ngubu ko barafunze byahise bihagarara ubu ngubu turi hano ku muhanda nta gice tubona ko imiryango yagiye ishakayo ababyeyi babo ntibabona uko babasura n'abana ntibabona uko basura ababyeyi babo nkanjye niho navukiye ariko nza gusanga ndi umunyarwanda imbandi mu gihugu cy'u Rwanda sayize tuvugana nubwo nagera ku mugezi imbandi kubona jama yanjye hakurya ariko sinanayiha ukuboko ko nyihaye ukuboko urumva mba nkoze refraction ubu ni ukuvuga ngo ngewe ubu hano mu Rwanda natandukanye n'umuryango kuko manake igisokuru cyanjye cyinshi cyo kwa mama kiri Burundi nakuze nomoka i Burundi naba nca mu mazi cyangwa ku mupaka tugahahirayo byari ibintu byiza ariko kugeza ubu nta muntu n'umwe ujya i Burundi n'aha hakurya uhareba gutya ukuhabona ntawakwibeshya nyine ngo abe yagerayo mwadusabira bari abayobozi bakuru bakashakisha uburyo nimba ari byo bapfa bakabyorosha kuko rubanda rugufi turahangayitse cyane buramatari w'intara ya cibitoke yavuze ko ubwo butumwa bwahawe na bagenzi we bo mu ntara za kayanza ngozi kirundo na muyinga zihana urubibe n'u rwanda ikindi yategetse ni uko umutekano wucungirwa cyane kugira ngo ntihagire abo yise abagizi ba nabi bo kwinjira bavuye mu rwanda ivyo bihugu bibiri byasubiye kurabana ay'ingwe kuva mu mpera z'umwaka uheze uburundi bwabandanije kwagiriza u rwanda ko rubitse abagwanyi b'umuharire de tabara umaze gukora ibitero bitari bike mu ntara za bujumbura bubanza na cibitoke naho u rwanda rwamirira kure ivyo birego nticabujije ko burundi bwugara imipaka buhana n'ico gihugu pyeklave ni nkuru ku bwijwi rya amerika
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi rya amerika
mu muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guha ijambo umugore ni ukwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'amerika mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mugezwaho na eugene mukankushi
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima turarebera hamwe umuhate ushyirwa mu kuvura indwara z'umutima inzobere muri mari zirashaka kwifashisha ubwenge bukorano mu gukemura ikibazo cy'indwara z'umutima muri iki gihugu bisanzwe bizwi ko umutima w'umuntu uba ku ruhande rw'ibumoso turabagezaho inkuru y'umugabo uba ufite ku ruhande rw'iburyo izi nkuru hamwe n'izindi turazibagezaho ku buryo burambuye muri iki kiganiro bungabunga ubuzima cya none ndabasuhuje ndewugeniya mukankusi ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima indwara zo kuziba kw'imitsi ijyana amaraso mu mutima kimwe no kuziba imitsi iyavana mu mutima iyajyana mu ngingo iyiturika ry'udutsi two mu bwonko ndetse n'iyibasira umujyana fatizo ugabura amaraso mu mubiri nibwo bwoko bune bw'ingenzi bw'indwara z'umutima nk'uko bitangazwa n'ishami rya oni ryita ku buzima wms abantu miliyoni cumi na zirindwi buri mwaka ku isi bapfa bazize indwara z'umutima n'izibasira imitsi inzobere zivuga ko kuva ku isuzumwa kugera ku ivurwa ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano ririmo kugenda rigira uruhare rw'ingenzi mu gufasha abakozi b'urwego rw'ubuvuzi gusobanukirwa neza no kuvura indwara z'umutima kugeza ubu ziza ku isonga mu zihitana abantu benshi ku isi dutangirire muri mari aho abaganga b'indwara z'umutima barimo kwitegura neza gutangira gahunda yo kugerageza gukoresha iri koranabuhanga mu kuvura indwara z'umutima
i Bamako ibitaro bya kaminuza bya Luxembourg nibyo bitaro ntangarugero mu buvuzi bw'indwara z'umutima ubuvuzi bwo kubaga umutima bubarirwa mu magana buri mwaka butangirwa aha mu kigo Andre Festock muganga Mondibo Ndumbia umuyobozi w'ishami ry'ubuvuzi bwo kubaga avuga ko Mali kiri inyuma cyane mu bijyanye no kwinjiza ikoreshwa ry'ubwenge bukorano mu buvuzi bw'indwara z'umutima
ubwenge bukorano burimo kuzana udushya mu buvuzi bw'indwara z'umutima ku isi yose ariko muri mariho turacyari inyuma tubifashijwemo n'umuyobozi wacu Sheikh Omar Bakayoko wazanye bwa mbere muri mari ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu buvuzi twashoboye guhabwa amahugurwa mu kwa cumi n'abiri gushize hamwe n'ibikoresho bigezweho bifasha mu buvuzi bwo kubaga butangwa n'abaganga b'inzobere kabuhariwe hirya no hino ku isi muganga ndumbiya yemera ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga ry'ubwenge bukorano rizazamura bifatika ubuvuzi bw'indwara z'umutima L'importance c'est de vulgariser encore l'intelligence artificielle à partir ikintu cy'ingenzi ni ugukomeza kubisakaza kubera ko kamera n'udukoresho dusakaza amashusho bidufasha gukorana n'abari ahandi ku isi by'umwihariko iyo bigeze ku gufata ibyemezo bimwe na bimwe mu gihe cyo kubaga akenshi tuba dufite uburwayi bugoye cyane tukavugana rero na bamwe mu nzobere zacu hirya no hino ku isi muganga ndumbiya yizera ko ubu ubumenyi buhagije buhari ngo igihugu cye cyerekeze bwangu ku gukoresha ubwenge bukorano ibizafasha mu kuvura abarwayi neza kandi vuba
Au-delà du Mali, aujourd'hui, l'IA permet de faire la surveillance euh, de- du rythme cardiaque.
hanze ya mari ubwenge bukorano ubu bushobora kwifashishwa mu kugenzura uko umutima utera izi ni porogaramu zishyirwa muri za telefone cyangwa mu masaha zibasha kugenzura umuvuduko umutima w'umurwayi utereraho niba hari ikibazo zikaba zatanga amakuru ku baganga bituma avurwa byihuse muganga ndumbiya avuga ko ubumenyi yungukiye mu mahugurwa atandukanye hirya no hino ku isi buzagira akamaro kanini cyane igihe nikigera
Dr Amina Jafar ni muganga mukuru mu ishami ry'ubuvuzi bw'indwara z'umutima ku bitaro bikuru by'i Abuja muri Nigeria aratuganiriza ku ndwara z'umutima n'ingaruka zazo muri Afurika Generally, the cardiovascular diseases uh, account for a large proportion of um, mortality or death in muri Africa.
rusange muri afurika nubwo amakuru ataboneka cyane ariko indwara z'umutima zihariye umubare munini w'impfu mu baturage ba afurika ku barwayi icumi binjizwa mu bitaro muri afurika izi zishobora kuba zihariye nibura barindwi muri bo ikindi indwara z'umutima zihariye hagati ya gatatu na kane ku ijana y'indwara zitera impfu kandi nyinshi muri izi mpfu zibera mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu bwo hagati ishami rya loni ryita ku buzima oms ritangaza ko hejuru ya mirongo itatu n'umunani n'ibice bitatu ku ijana by'impfu zibaho ku isi zituruka ku ndwara zitandura kandi indwara z'umutima nazo zibarirwa mu ndwara zitandura ikindi oms ivuga ko urugero rurenze kimwe cya kabiri izi mpfu ziza imburagihe ni ukuvuga kuva ku myaka mirongo itatu kugeza ku myaka mirongo irindwi indwara z'umutima ni imvugo ikomatanya ikoreshwa ku ndwara nyinshi zibasira umutima imwe muri zo ni iyitwa rheumatic heart disease iyi ikaba ari indwara yibasira utudirishya tw'ibyumba bigize umutima ni nayo ikunze kuboneka cyane muri afurika kubera ko ifite aho ihurira n'ubukene kandi no muri nigeria irahiganje izindi ndwara z'umutima ziganje muri afurika zirimo iyitwa cardiomyopathy iyi ikaba ari indwara yibasira imikaya y'umutima ikindi kandi ntitwakwibagirwa n'umuvuduko ukabije w'amaraso mu mpamvu zitera ibyago byo kurwara indwara z'umutima harimo izo dushobora kugira icyo dukoraho n'izo tutagira icyo duhinduraho muri izo wagira icyo ukoraho harimo nk'uburwayi bwa diyabete abantu bafite umubyibuho ukabije ikibazo cy'umubyibuho ukabije kiragenda kirushaho kuba rusange muri sosiyete yacu
ese wari uzi ko hari abantu bavukana umutima uri ku ruhande rw'igituza rutari rwo ni uburwayi buvukanwa budasanzwe aho umuntu avukana umutima we uri iburyo bw'igituza aho kuba ibumoso nk'uko bimenyerewe inzobere zivuga ko umuntu umwe ku bantu cumi na babiri ari we urwara ubu burwayi muri abo bavukanye ubwo burwayi harimo joel kwasa ni umugabo wo muri ghana ubana n'iyi ndwara y'umutima ubuzima bwe bwose aha aradusangiza imibereho ye n'ubu burwayi
I was not feeling all that okay, so I went to see a doctor at the Port Clinic.
numvaga ntameze neza hanyuma njya kureba muganga ku ivuriro rya port clinic aho ni mu gace ka tema nibwiraga ko ari malariya muganga yaransuzumye hanyuma arambwira ati uzi ko ufite imiterere idasanzwe y'umutima ndavuga nti hoya ntabyo nzi namubajije niba hari ingaruka mbi cyangwa se inziza zishingiye ku miterere y'aho umutima wanjye uri hanyuma ambwira ko ari ntazo kugeza ubu nta kibazo arambonaho yarambwiye ngo utera bidasanzwe ariko uhumeka neza rero ushobora gukomeza kubaho sinari nizeye ibyo yambwiraga mpitamo kujya ku bindi bitaro kureba niba ibyo muganga yambwiye ari ukuri umuganga waho yabanje gushyira ikiganza cye ku ruhande rw'ibumoso ntiyagira icyo yumva arahindura agishyira ku ruhande rundi rw'iburyo yumva umutima uratera arambwira ngo joel imiterere yawe ntisanzwe ati ugomba gukoresha ibindi bizamini ukareba niba nta kibazo biteje yari afite inshuti yikora ku bitaro bya korerbu ikigo gikomeye kivura indwara z'umutima nahise rero noherezwa aho ku bitaro bya korerbu nagiyeyo mpura na muganga serebol hanyuma arambwira ati ndashaka ko ujya gutanga ikizami cya ecg cy'uko umutima utera hamwe n'ibindi bizamini uwakoreshaga ibizamini yaravuze ngo ubusanzwe umutima uba ugomba gutera mu masegonda ariko uwawe wo uratera inshuro ebyiri ugereranyije n'umutima usanzwe nanjye ndavuga nti simbizi hanyuma ndagenda ndaryama rero uwo musore yaravugaga ngo amara yawe uko ameze yageragezaga kubinyereka cyangwa kubinsobanurira ambwira ko bikenewe ko bayabaga ngo babashe kuyafunga yambwiye ko hari umuyoboro umwuka ugomba kunyuramo usa nk'aho ari munini bityo bagomba kumbaga ndahakana nti oya oya rwose narimo nibaza ibibazo byinshi nibaza ni kubera iki ari njye ibi bibayeho noneho menye ko ndi umuntu udasanzwe ariko sinari nishimye ndabusa kuko nari hagati y'ubuzima n'urupfu uwo ndi we ngerageza kuba indashyikirwa mu kazi kanjye
kugira umutima w'uruhande rudasanzwe ni uburwayi budasanzwe buvukanwa aho umuntu umutima we uba ureba ku ruhande rw'iburyo rw'igituza aho kuba ibumoso umuntu umwe mu bantu cumi na babiri arwara dextrocardia nk'uko bitangazwa n'ikigo john hopkins iyo ndwara ibaho bitewe n'uko umutima utiremye neza mu mikurire y'umwana mu nda kandi ikibitera kugeza ubu ntikiramenyekana ifite ubwoko bwinshi ku bantu bamwe hari ubwo n'izindi ngingo z'umubiri zijya mu ruhande runyuranye n'urwo zakabaye zirimo inzobere mu buvuzi zivuga ko abantu bafite ubwo burwayi ariko batavukanye ubundi burwayi bashobora kubaho ubuzima bwuzuye kandi uzira umuze umutima ushengutse ni imvugo ikunze gukoreshwa mu gusobanura ububabare bw'imbamutima umuntu yiyumvamo nyuma yo guhura n'ikibazo cy'irangira ry'umubano ariko se mu by'ukuri ishenguka ry'umutima ni indwara mu buryo bwa kiganga nk'uko bitangazwa n'inzobere zo mu kigo cy'ubuvuzi cya Mayo Clinic muri leta zunze ubumwe za Amerika ishenguka ry'umutima ni indwara y'umutima iterwa kenshi no kunyura mu bihe by'umuhangayiko ndetse n'amarangamutima akabije abantu bagize ugushenguka k'umutima bashobora kwiyumvamo uruhererekane rw'ibyiyumvo birimo agahinda umujinya n'ubwigunge gukira ishenguka ry'umutima bishobora kuba urugendo rugoye kandi rubabaje ariko hari intambwe watera mu kwifasha gukira no gukomeza ubuzima zirimo izi zikurikira gusohora intimba ikurimo wiyegereza inshuti umuryango cyangwa se muganga wagufasha ku bijyanye n'amarangamutima kwiyitaho haba inyuma ku mubiri ndetse no mu mutwe ukora ibikorwa bifasha umubiri n'ibyiyumvo byawe ikindi gushaka uko ushyira neza iherezo mu bucuti bwa mbere kuri bamwe bifasha gukomeza ubuzima no kuzibukira byuzuye umubano w'ahahise inzobere zongeraho ko indwara yo gushenguka k'umutima ishobora guterwa kandi n'uburwayi bukomeye bwo ku mubiri cyangwa se kubagwa abantu bashobora guhita bumva bababaye mu gatuza cyangwa se bagatekereza ko bafashwe n'umutima ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ubuvumbuzi bushya mu buvuzi gumana n'ijwi rya amerika ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu naho ubutaha mukomeze kugubwa neza muharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze
washington ijwi rya amerika mu masegonda make yiraba ari saa kumi n'ebyiri n'iminota makumyabiri tugeze ku kiganiro kombo tagisi
kombo takisi kombo takisi kombo takisi mugiye gutega amatwi kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo takisi takisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo takisi takisi ya grand lac
umusore kapo yawe ntiyuguruka oya mama nari narangaye reka nze ngufashe reka ngufashe mama Eh, wanjye reka igikapu ngitekemo wano ugende ngori bulungi reka mukombo taxi niko tumera Reka, Sawa, sawa, eh, urakoze.
kakuyingirize wano yingira wano neza Eh, karibu ndaje Eh, erega ni kabisa hafi ku mupaka Eh, umva umva baratse tuvugane mada iyi atagisi tonde mada niko cy'igihugu nicyahera twakasabye mbone warenze vuba mukama wanjye iki kiye kibadde twakase uratanga amategeko hano wowe nta nisoni niko mada ubwo uzi i- ibintu byari bigiye kukubaho muri aka kanya uri kumwe n'iki- n'iki gisoma kubera ikuri kuramusoni kuyi uyu se ntabwo nda ko ari mu nzu ntabwo mubona ntabwo uri mu nzu wowe tarakaye bihakane se ntabwo Akimeze.
nabakana nyine ndi muzi ariko nkumpore ikisi noneho umukozi ikisi papa mada sibyo nakubwira gase aba bantu ni abantu b'abamabandi b'abagizi ba nabi birirwa bajaga ahantu hose ibyo uri kuravuga ni
wowe uracyakora iki nawe muhumureka oya kamufate urumva oya ndaku- ndakubaza uracyakora iki mubona Oya, nta soni ntabwo kinshika ahubwo niba ari ibyo ngibyo ariko wewe ufashe umuntu uramwibasiye Komanda, umva.
utanguye kumusuguma umwita umubandi utanamuzi ibyo ni biki ntabwo uzi ibyo ari- yari kugukorera icara hasi sha ndavuze ngo icara hasi Oya, si oya gaho.
n'izindi mpunzi zose ntizongere kugaruka ahangaha urumva muri bangahe hano Oya, reka kumufata gutyo ni nta- bangahe bari ahangaha ngewe nakoraga akazi kange nari nyamba ku bakiriya bange kugira ngo bagende muri kombo taxi bameze neza nibwo nari ndi none kumufasha ariko wewe urabona ingero uri kuramufata nk'aho umenga si umuntu nkawe nta soni kandi uri kumwagiriza ibintu atari byo ndamura umutesi rwose Um- u- iki ni igisambo wumva nakomeje kumucunga nubwo nende kuri telefone hariya yashaka kwiba amavarisi yacu yacunze shoferi wa kombo taxi adahari ashaka kuza kutwiba amahirwe nge nuko ahubwo nge nize ibintu bya karate nkaba ndasimbutse ndagishakiye kava n'umuheto dore ko kireba hasi vuba kwe Oya.
oya reka nkwereke sha
sere mubi ntabwo ndi mujura sere mubi walayi maze nyamba abakiriya kugira ngo bagende mu motoka bameze neza umva ndavuze ngo guma wicare hasi ngewe naraje gusimbura driver wa taxi kombo vaya wowe wagisambo wowe wowe uri shoferi yigo shara zakunsesa rwose wowe impunzi usimbura shoferi yo kombo taxi naramusimbuye kabisa ngake wowe uri ibandi ryo muri seruganda ndagifashe amata urabona kuri kirimo gukanura amaso ariko ngewe uramfatira iki ngewe uramfatira iki danda ko kireba ngewe umfatira ubusa ntabwo ndi ibandi impunzi iyo uvuze impunzi inaha iwacu cyane cyane ba- ba seruganda wumva aba bantu b'ababandi abantu b'abayesikoro abantu bakora ibyaha bitandukanye abantu b'abagizi ba nabi gusa none warangira ngo "Ah, shoferi ko kireba ndakumena umva nkubwire ariko reka madamu ahubwo reka nze mpamagare shoferi wa kombo taxi azazanye n'abapolisi Sha, bagutware bagutambitse kabisa alo yego shofe ariko se uri hehe kugira ngo tugende ngo ntiwakoze ubu uri kuvuga ibiki I- i- wa seruganda ibyo ko byaba bintungwera ngo iki ngo ni iki reka da oya, na- rwose ntabwo nari mbizi pe ahubwo ni namufashe ehe eh, sori kabisa sori ntabwo nari mbizi pe nareze ngo ni igisambo Eh, aha. ngo ngo ngo ngo iki akubwiye ngo ngo bimeze gute aravuze ngo noneho ngo n'uyu nguyu wamusimbuye nawe ni umushoferi da wowe dambi bagamba ubwo wowe dambi bagamba uzi umwanya maze ariko arabigusigurira ukanka kubyumva pole jama reka Oya, oya, oya, nguhaguruke nta kintu ushaka kumfasha.
nshakira amazi yo gukaraba Oya, nta kintu ushaka kumfasha Ibyo- ibyo nkoze mbira nibeshye rwose mumbabarire oya oya oya kwakukwata n'ibikapu byo uve wano ugende genda ufune taxi ndara ariko si ibikapu byanjye kuko wabikuramo oya fata ta indi taxi ngewe ndeke ko ariko mbo tagisi ariyo tagisi ya nyuma risigaye kuko wambabare rwose wahose nganga koko Aha, Eh, rwose genda, ni- niyo yonyine genda.
sigaye una- Ni kubera se narara he isomo koko abantu bose utegeza kububaha kandi ukabubahiriza naho iyo bari impunzi erega ni nk'abantu nka twebwe mbabwira ariko ariko se murasize
cyari ikiganiro kombo taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika mu rwanda mu karere ka musanze mu murenge wa shingiro haravugwa ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'agatsiko k'abanyarugomo inkuru irambuye gloria tuyishime aba baturage bavuga ko ku manywa bigoye kubabona kuko ubwo bugizi bwa nabi babukora mu ijoro umurenge wa shingiro uherereye mu birometero hagati ya mirongo itatu na mirongo ine uvuye mu mujyi wa musanze ibikorwa bikunze gukorerwa muri aka gace cyane cyane ni ubuhinzi n'ubukerarugendo shingiro ituwemo n'abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine ijwi rya amerika igera mu kagari katera imbere twaganiriye na ndayambaje manuel ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine yatangiye adusobanurira abo bantu abo ari bo ikibazo cyatangiye aba bantu ari abana bagamye nabo bakigira ibisare bakinisha bikaba nk'aho ari mu mikino naho bo bakuyemo imigaryo ugasanga ubungubu nk'umuntu bamwereye hano agacupa ke yamara kukanywa igihe agiye ugasanga bamutegeye nk'iyarya mu gitari bagahita bamufata bakamunigagura bakamwaka telefone n'amafaranga afite ubwo bagasiga umuntu banamuhonda bwe bagahita bigendera twongeye kuganira na bamwe muri bo bagiye bahohoterwa n'aka gatsiko uko ubishaka teonese ni umwe muri bo umuntu ati hagarara ndahagarara icyo wakoze ni ukunshikuza telefone ariruka ndavuga ni ntonda mwiruka hari igihe yaba afite n'icuma wenda akaba yakintera ubwo ndamureka aragenda iyo nta kintu mfitemo bigaragara hari n'igihe yarananankorera n'ibindi bitari ukunyaka telefone ubwoba bwaramfashe no kugira ngo mbaho ngaho n'abantu bahankuye uyu nawe umuvandimwe we yateraguye ibyuma hafi yo kumwica bikozwe n'abakekwa kuba abagize aka gatsiko umugani guriya muhungu iyo bakubonyeho amafaranga babona gukurikirana mpaka ubwo rero we yaratashe atashe ngo ageze hirya asanga bamuregeye bahita ngo bamukubita bamuteragura ibyuma njye sinari nampari nari natashe uwari umuteye icuma rero mabuko ahita amufata baratabara abantu baramuheka bamujyana ku bitaro abaturage bo muri aka gace bongera kwemeza ko ikigiriza isoresore umwihariko ari ukugendana intwaro zirimo ibyuma bakoresha bagirana n'abaturage inkoni ntibaziburaga kumva n'ibyuma ntibabiburaga kubera ko bakoraga nijoro ubwo baburagamo ikintu urukumva nawe uri kubyumva ni ukumukubita ibikoni binini ntabwo ari udukoni dutoya kubukubita wahura nabo ucanye gutya telefone uri kugenda bagahita bakubita akaboko telefone ikagwa uri ku ruhande akayifata ubundi bakiruka ijwi rya amerika kandi yifuje kumenya inkomoko y'iri zina ntibyadukundira ariko si ubugizi bwa nabi muri aka gace bwaba buterwa n'iki uko ibishaka saviye nibyo yatubwiye bakumva ko nyine basangira kandi batakoranye ni ukwanga akazi bakumva ko baryaye ubusa batavunikiye akazi karahari ubu bari gukura ibirayi abandi bari gukora ikiyede aho bari kubaka uri kubona natwe ubu turi gucukura fose hari abari gusiza ibibanza gutyo nubwo abaturage bakomeza kuvuga ko abakora ibi ari urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka makumyabiri kuzamura bamwe muri bo bameze yuko badakora ibi babyibwirije ahubwo haba hari ababatumye kamakuru ahari bavuga yuko haba harimo n'abagabo nyine babafasha mu ibyo bintu harimo n'abagabo niko bajya bavuga ngo baba bari kubafasha mu ibyo bintu no kugira ngo bakubite uwo muntu byatewe n'uko hari abo bagabo bari baguriye bamwe n'inzoka ntabwo irabafata baracyashaka urutonde rwo kugira ngo bazaze bafate n'abo bandi basigaye ariko kandi aba baturage ntibahwema kugaragaza impungenge z'umutekano wabo aho babihuza n'ubwicanyi bwigeze kuhakorerwa mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani aho umutwe w'inyeshyamba wa fdr wishe abaturage bagera kuri makumyabiri barabishe abantu mu baturanyi bacu yapfa natwe twagiye gushingura byarabaye umutekano muke ku muturage abaturage bose basaba ko umutekano wabo wakazwa twasaba ubufasha nk'abo baba bafashe bakabakomeza kuko n'ubundi barabajana bakoze nk'ago manyanga guco ngejo tukongera tugahurira hano ubwo urikuma ntaco wamubwira rero ubuyobozi bwamurekuye kuri iki kibazo ijwi rya amerika yavuganye n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'amajyaruguru cp jean bosco mwiseneza mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone ngendanwa yagize ati ababashije kumenyekana ko bari mu bateza umutekano muke bari gushakishwa na polisi ku bufatanye n'abaturage uyu muyobozi kandi yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe turasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe icyaha kigakumirwa kitaraba bwana mwiseneza yatubwiye ko bari bamaze kwakira ikirego kimwe gusa ariko hagikorwa iperereza ngo bamenye abakora ibikorwa by'urugomo uyu muyobozi yongeye kutubwira ko ari umwihariko w'uyu murenge gusa ariko abaturage bakatubwira ko batangiye kumenya iby'aya makuru mu mezi atandatu ashize usibye aka gace k'akarere ka musanze kagaragaramo umutekano muke akarere ka rubavu nako gafite agatsiko k'abiyita abuzukuru ba shitani kica kakanambura abaturage gloria tuyishime ijwi rya amerika ni hano dusoreje aya makuru dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi urugo ruragutuka warusubiza ukarusenya mugire umugoroba mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana